iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda kuri fm ijana zine n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi naho twumvikana kuri fm mirongo icyenda na zine n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda zitanu n'ibice bibiri mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki cumi n'imwe ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi dusamiranira i washington dc muri kumwe na aloise bigirimana kuri mikoro uyu ni umwanya waca ikiganiro muri isanga ku bakenyezi nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatanu mugitegurirwa mukagishyikirizwa n'iradiyo ijwi rya amerika ni ikiganiro giha akaryo ababijejwe mu karere kacu mu burundi no mu rwanda bakagira icyo bashikirije abatwumviriza namwe mukaronkera akaryo ko kubaza ibibazo cyangwa gutanga intererano nk'uko bisanzwe ikiganiro n'icyanyu ibyumviro cyangwa ibibazo byanyu n'intangere kugira duce hirya n'ino mu byo tugiye kuganira ko ikiganiro rero ni muri isanga nk'uko nabibabwiye
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara y'amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika mwese muratumiwe bamwe mu barundi bamye bakunze kuvuga ko umubano mwiza hagati y'umukazana nayo na bukwe ari ikintu kigoye ndetse bamwe bakanarenga bakavuga yuko ari ikintu kidashoboka izo mvugo zamye mu mitwe y'abarundi uko ibihe byagiye bikurikirana icyo kibazo ni kimwe mu bituma ingo nshyashya zishingwa zama mu matati izindi zigasambuka igikomeye kandi nuko n'izidasambutse ataho zishikana mu iterambere ryazo kubera iyo zuguru zuguru mu miryango ibyo byose bikabera intambamyi ku iterambere ry'igihugu muri rusange ndetse ngo iterambere ry'igihugu ribera rihera mu ngo murambabarira reka na bamwe mu bigeme baba biteguye kujya kubaka izabo iki ni kimwe mu bibazo bibatera ubwoba bibaza ko bagiye guhura n'ingorane umufasoni christine ntahe akurikiranira hafi ibyingo n'imiryango avuga ko uko kutumvikana cyabaye ndetse n'icivugo cyagumye kigaruka mu migani y'abarundi yifuza ko abarundi bakwiye guhindura inyifato bakamenya uko bitwara mu ngo kugira bagarukane icuka cyiza mu miryango yabo mu kiganiro muri isanga rero cyo kuri wa gatandatu ku bakenyezi nk'uko nabibabwiye twatumiye uyu mufasoni nyene christina ntahe asanzwe ari i burundi bamwe bakunze kumwita mama dimanche ku bikorwa asanzwe akora byo gufasha abana ba ntaho nikora christine ntahe kandi ni umupfasoni azi ibitari bike biraje ishinga ingo n'imiryango afite kandi impano zo guhanura abigeme hamwe n'imisore bari mu myiteguro yo gushinga ingo zabo yaranakoze ndetse n'umwuga wo kumenyesha amakuru afatiye rero ku byo yabonye agiye kudufasha guca irya nino iki kibazo atubwire na bimwe byokorwa kugira izo ngo ziri mu bibazo nk'ibyo ndetse n'abimirije gushinga izabo bamenye uko babyifatamwo turi kumwe rero na madame christine ntahe kuri telefone christine turabaramukije
ndabaramukije egome turabashimiye kubona mwafashe aka kanya kugira mwitabe iki kiganiro ku ijwi rya amerika kandi mugire n'abo mufashije batari bake
oya na jenda bakengurukiye cyane kubona mwanyumvire mukantumira egome murakoze madame rero christine mufise imyaka itari mike naho tutayizi kandi mubaye mu burundi igihe kitari gito nibaza kandi ko ari naho mwavukiye mwabonye byinshi mwihweje ingo mu burundi mwibaza ko ari iki kintu nyamukuru gitera iki kibazo mu ngo zifise izo ngorane umukazana nayo na bukwe bafiki nyamukuru
urakoze urabivuze jewe mfite imyaka mike reka mbere sindanayideha kuko imana yarayimpaye ndayigeze ko mfite imyaka mirongo itandatu n'umunani urumva neza yuko ntari umwana w'ejo ibyo rero by'urwanko rwa ruri hagati ya inabukwe n'umukazana nakuze ndabyumva kandi n'ubu ndabibona kaba muzi no mu kirundi ko bavuga bati urwanko rwa inabukwe n'umukazana rwabaye akaramanda ni ukuvuga rero yuko urwo rwanko ruriho ruriho hagati ya inabukwe n'umukazana ba inabukwe n'abakazana benshi nta biharuro dufise byo bimwe bavuga bati bingahe ku ijana ni benshi biriho ariko na cyane kandi ko hariho n'abandi ntitwofatira muri bwinshi ngo ba inabukwe bose n'abakazana bose barankana ariko ikiboneka ni uko iyo bankanye ni ukuri imiryango irahungabana amatati araduka kandi ashobora gutorwa inyishu umuti none biva kuki biva kubera yuko harabura ikiganiro ikiganiro gituma abo bigeme bajya kubaka bagenda bazi ko bajyanywe n'urukundo bagiye mu muryango mushasha bagiye bagize imana nama ndazita ko ari imana basanzeho inabukwe baba batomboye ategeza kubera umubyeyi kubabera umubyeyi si ukwe ni uko ariko kenshi na kenshi usanga atari uko usanga atari uko bagenda bafite ibindi mu mutwe bagenda bagira bati ubu rero uwo mugabo ni jewe yarandondeye yarankoye ibya nyina niyibagire ubu rero ni jewe ngiye kuba guseruka kuba yego ntibyari bibi mugabo ni ukuri ugaca usanga kenshi na kenshi ubwo rwanko ntirutangura abaye na bukwe jewe mpora nsanga mpora mbona nko iyo abahungu bariko barakwa bagifise ba nyina igishika inabukwe agira agiye kugwa mu nda umukazana wiwe urabona ko anezerewe agira ati ashi umwana wanjye narareze narabyaye narahetse none arashyitse mu bigero ukabona ko bifite akanyamuneza gaca niba rero nyine bihindukira bigahindukira hakaba urwango urumva rero biva ku bintu byinshi biva yuko uwo mukazanagira ati hamwe ni umukuru kuri nyina ubwo rero ibintu byose yahora aha nyina bizoja kuri jewe ni jewe ni jewe mbaye uwo mu rugo ubwo bakibagira yuko uwo nyina nawe yaramwibungenza amezi icyenda urazi umubyeyi ibyo akorera umwana akamushikana mu bigero bito kumvikana ko hatoza naho uwo mukazana we waje kuba inarugo bito kumvikana na gatoya nyine ashobora kugira ati ndagukuye kuri mama wawe mawe uko nagumiwe nanjye ngumi wanjye aha iwe nawe akibagira yuko ahashyitse kubera uwo inabukwe yarebye imana ikamufasha hanyuma uwo mukazana akaronka uwo mugabo rero biravana agira ati mbega ninareka bakagumana azomuha ibintu azohava aguma amushirira amushira ariko kandi biranavana no kuri ba inabukwe bagira bati bamwe bamwe si bose bagira bati e burya rero arazanye umugore mbega tumwe yahora mpa azohava abandanya atumba mbega ko yahora ateramira ngaha tukayaga umwana wanjye none ubu naho ubwo bizokunda ishari rero rikaza kandi turabantu turabantu ntibishobora kubura ishari akagira ati ibyo yahora mpa sinzoronka ugaca usanga rero ni zuguru zuguru mugabona cyane cyane ni ukubwira yuko birakunda gushika mu bantu babana bayinabukwe babana n'abakazana babo baba mu rugo rumwe baba mu rugo rumwe baba mu rugo rumwe baba mu rugo rumwe baracungana usanga bacungana ariko nk'aba bayinabukwe bamanuka rimwe rimwe cyangwa babino bakagendayo rimwe rimwe abonye umukazana atamurabye neza agira ati nta kundi ndahebye mugabo ajyana agahinda kuko n'umwana wiwe ntiyategerezwa kuruhera inyuma kandi ariko umwana wiwe urumva nabyo birababaza Birba- bibabaza bose naho bigenda gutyo abo bari nabo uko barababara mu mutima nabo bakazana hariyo bakazana bakinda bagaramye ndabizi ndabizi agira ati nagume hariya mbere niyagize imana akibaruka akagira ati mabukwe akabona akabwira abana ati ntazoze no kubaramutsa ntazoze kubaramutsa muzo mure mwiruke Eh, kuko ak- ego me- utarabandanya gushika ku- eh, nu- numva ivyo uvuga numva umenga ingorane mu ngo ziterwa na bainabukwe ndetse nabo bakazana ni igitsina gore kiriko kiravugwa mbega igitsina gabo nta ruhara co kigira muri ako kajagari muri iyo miryango
ego cyane eh n'abagabo barafise mu ruhara urumva arabibona ari hagati uwo mugabo ari hagati ari hagati ya nyina ari hagati y'umugore wiwe arabona ayo matati kenshi ararengerwa ararengerwa hari n'aho mbere aca- uca usanga mu kubi uca usanga yabigize nabi kuko aca agenda mu mpisho ari nk'utwo atwaye agaca abwira nyina ati ehe mama ndaguhaye utu mugabo umukazana wawe ntabimenye nje ninyegeje yonyica yo- yo- yo ndaza ku- yo ndaza kuwa musonga ntuzomubarire urumva nk'abateranije abateranije Wa- acagira ati wa mukazana wawe inawe uko acavuga ati aha erega no mu kumpa umwana wanje arinyegeza Mm.
hanyuma canke umugabo aho yobwiye umu- umugore we ati "U- ndagusavye wumvikane na mama Mm.
wumvikane na mama kuko sinzomuheba akabicisha bugufi aka ukaza usanga atanguye kumukubita Mm.
utamumvikanye na mama uzohita mugende mama sinshobora kumuheba oya iyo i- ivyo ni ivyo ni ibintu bidakunda nta kiyago kiba kiroyemo yategerezwa kumubarira ati mbega none wewe kuri kuribaruka kuri kuravyara mbega abo bana bawe niwakura ukagenda bakagushira inyuma yago wowe uzovyiyumvira gute uzokwiyumva gute Mm.
akamu akamubarira akamuyaga n'ahandi uca usanga ari induru induru induru induru egome Induru.
egome mu ntango y'i- eh, y'ikiganiro navuze ko mufise impano zo guhanura abigeme hamwe n'imisore bari mu myiteguro yo gushinga ingo zabo ivyo mu bintu mubikora gute mubikorera he mubafasha gute
ego jewe eh, na- na- novuga yuko natewe iteka ni iteka natewe kuri paruwasi mm, jewe mva ko aha mu ngagara kuva kera haraheze imyaka irenga cumi Mm, narasavye yuko nogenda kuza ndaremesha ibiganiro ngatekerera impanuro abo bigeme baja kubaka iyo misoro ija kubaka ni ba- ni imyiteguro y'abageni narabasavye yuko nogira ikiganiro cerekeye gushira imbere ikiyago mu ngo no mu miryango mu ngo rero nabo bubakanye imiryango nabo basebukwe n'abayi nabukwe nabo nabo bakozi bo mu nzu bashaka kuko he, nabo bari mu miryango ko n'abapartenere bacu mm, ikiyago iminsi yose ariko kandi nabisavye kuko nk'uko mwabitanguye kubivuga ingo nyinshi usi- u- uheruka zashinzwe ukaza usanga bavanye bavanye bariko bahagarara imbere y'amantuze imbere y'ama y'amasentare y'ama ne y'amasentare birababaza cane gose N- nagize nti naho ari ibintu biki- bitoye ishi- noterera intererano yanje narabonye ko ari intererano if- ifasha cane gose kuko nukuri baraninyuma y'izo nyigisho baravuga bati ego nukuri izo nta n'umwe yari bwabitubarire je ndababwira ati mwabigeme Mm, twumvikana mhm, murabona muri abigeme bo ba- ba- ba- barongogwa bakiri bato mm, burya mugiye kubaka muri bato iyi myaka mu- imana izobatiza mugiye kuyimara kwa sobukwe na nyokubukwe mugiye kubarana- kuyimarana n'uwo mwubakanye arahevye Muzokubakana.
iwabo arahevye se na nyina aragiye mu bindi rugo murahevye Mhm, imyaka nimwaro nk'imyaka mirongo umunani muzoba muri hajya niwo muryango nyoko bukwe niwe nyoko so bukwe mugize imana mukamuronka nimurabakunda nk'uko mukunda abavyeyi none ga ntuzi jewe ndafise umukazana mm, umukazana anyita mama mhm, nta kintu turava hamwe nagira nti abakazana bose nabaye nabukwe bose ntibankana ni ukuri jewe ndafise baramukazanje babiri mhm, jewe mama yarigeze yari umutamakazi yarigeze kugwara aja mu bitaro mbere no mu nyuma yahavuye yitaba kubera jewe nkuze barambwiye batumviriza wewe ntuzorara mu bitaro na rimwe twebwe ni twebwe tuzohora dukuranwa barakuranwa baramukazanje babiri bagakuranwa na mwene wacu muto yari aracewe baracabasha n'abuzukuru ba- ba- ba- ba- ba mama jewe barambwiye bati twebwe nitwe tuzorara nibo bamwiyegeka nibo bamuhembura nibo bamwoza nibo bamusiga I- ibintu ibintu bishimishije by'imihezagiro biga na yandi mumenyesha amakuru ni ukuri ababigeme baja kubaka bakavuga bati "Nyo, mabukwe inyuma y'urugo sinsubire kumubona nawe wa mugabo wanjye sinsubire kubona muyaga nta muhezagira urimo oya nta muhere iga n'umubyeyi kirazira yo ko umubyeyi akwidogira kirazira ko umubyeyi yidogera umwana kandi umukazana ajya arondera kubaka ajya akunda uwo mugabo wiwe nta kintu na kimwe kibuza yuko yo- yogerageza aka- aka- akayengayenga inabukwe hajya ntibasabana byinshi washaka yego reka ntibasaba byinshi abo abo batamakazi bumva basaba ko ubibuka basaba ko bakuramukije ubahakiranya i- a- eh, ukamwubaha ukamuyagisha ukamuzimana ariko hariho abakazana bavuga bati jewe mabukwe n'ifanta yonka ari uko umuhungu wiwe washitse Mm, we yumva nkaho ari ikinoni mm, ibintu bibabaje uca umenga nta ndero jewe birambabaza cyane mugabo jewe ndiko ndiyigisha kuri paruwasi mm, barambwira bati ibyo tubariye nta n'umwe yari bwabitubarire rega kandi nibyo kera umwigeme agira aje kubaka bayi na senge baramuhanura bakamubarira ingene ba- ba- ba- azokwifata bakamubwira bati uragira amaso ntugire amatwi bakamubwira turasonera nyoko bukwe na sobukwe mm.
ubu uye babyuka bagenda nta n'umwe bategura abo bamarene babo na- banga- barangana nabo baba bagiye kubaka atawe wabibabariye nabi izo nyigisho ntazo baba bararonse nazo baba bararonse Mm.
nazo baba bararonse hariho rero n'abandi bagira bati eh ivyo vyo gukunda ba data kuko na ba- na ba mawuko ni ivya kera mwebwe mwara- mwarabakera ivyo twebwe ntavyo twojamwo n'umuvyeyi none umuvyeyi hariho imyaka yo kumukunda canke yo kumwanga ko umuvyeyi utegerezwa kumukunda gushika upfe gushika apfe ari naho imihezagiro iva egome yo ura kuba ari- Ura- Eh, urakoze christina ntahe Ah, ah, turafise umunywanyi wa mbere ah, yiteguye kukubaza ikibazo tubasabe muze murabishura magufi magufi kirezi kuri telefone muratwumva
yego ndabumva Eh, zimya iradiyo kirezi amajwi arakwegana
oya nta radiyo ndiko ndumviriza ahubwo ndiko ndumviriza amajwi yanyu egome murakoze ariko biraheze muri he mwifuza gushikiriza iki
jewe ndi bujumbura mu burundi ego
Ah, jewe sindubaka mugabo sindi umwana muto kuko naheje kaminuza Mhm, Ah, rero eh, ndashima ikiganiro mwagize ni ikiganiro ciza mhm, Ah, madamu pisine yashimikiye yuko abakazana kenshi aribo batubaha aba- abayenabukwe babo ba sebukwe rero ariko jembo rumengo ikibazo saho kiri gusa hari gusanga na inabukwe yanka mu kazana ugasanga nk'umuhungu dufate agomba arongore mugabo ugasanga mwina wiwe aravuga ati ujya mukobwa sindamushaka sinshaka kumubona ibintu bya gutyo rero mhm, je sinzi ikibazo kinini je ko ndabifashe k'ivyo mejeje gushikiriza mbona ko ikibazo kinini kiba gihagaze hanini y'uko abantu kenshi ugasanga umuntu yari afise ikintu kinini afasha nyina wiwe iyo rero ari afise ikintu kinini afasha nyina wiwe bica bihinduka yuko uwo mumama ntiyabona yuko umugore umuhungu we agomba ah, yubake ucumengo ntaco azoshobora kumufasha mhm.
rero cumengo no- aho ni hari ku yindi kote ariko iyindi kote atavuze ko ko hari igihe bishyira ugasanga umuvyeyi umuntu arashatse kumubera umuvyeyi mugabo ugasanga uwo muvyeyi nta- ntabonye umwo- uwo muntu aje nk'umu- nk'umwana akaba umengo ni nk'uko yoba ari umukeba aje kumugabanyiriza ivyo yari afise mugabo kenshi iyo bose barashoboye kuba bifashe arashobora kuza barafashanya eh, nimba ari kugenda kumuramutsa kumushira umwana kugira ico amufashije bito bito usanga ari sawa yego Yego.
nico nashaka gushikiriza ego mekirezi wewe uvuze yuko ukuze ah, ura ah, hari ibyo urinjiramo byo kurondera uwo muzokubakana canke bimeze gute
Mm, ndamaze kuvyiyumvira mugabo biracari hasi gose Eh, reka twu- tu- ntibigeze kure Eh, reka dusabe madame christine ntahe akwishure muramwumvise christine ntahe aravuga yuko nabaye nawe koze ukwe kirezi ngira ngo ntiya- ntiyumvise byose sinavuze ko i- i- eh, iryo kosa ryo kudakundana riva ku mukazana gusa navuze ko nana bukwe agira ati ee umwana wanjye aragiye ntazosura ku mutwe yahora mba ibyo nabivuze birashika urumva ko ayo mataki arabaho avuye no kuri na bukwe no kuri mukazana ariko kandi navuze ko byama ari uko iminsi yose navuze ko hariho abakazana benshi n'abanabukwe benshi bumvikana
yego mpe murakoze reka twakire kandi alice alice muratwumva
ndabumva Eh, alice irindi zina mwitwa nde muri amajahe
nitwa arisa niyo nizeye yego
ndi mu ntara ya mwaro mhm
ego
yego mishikiriza ikibazo cyangwa iciyumviro
Eh, jewe ndabashimiye ubwa mbere na mbere kuri kino kiganiro mwaduteguri mhm
Eh, ndashimye kuri kino kiganiro c'imibano cyane cyane hagati y'abakazana na bayinabukwe yego Eh, uko tumaze igihe tubibona muri kino gihe turabona yuko um, usanga hagati y'umukazana na yinabukwe imibano itifashe neza cyane yego rero turagerageza kuraba ico bivako n'icokura ico cuka kibi kiri hagati y'abo bantu ariko umuntu naho agerageza kubiraba umenga gutora umuti biragoye uti kubera iki mhm kenshi urakunda gusanga nk'iyo umuhungu atarubaka ugwiwe ugasanga arakunda arakundana n'ababyeyi biwe dufate arakunda abo bivukana ugasanga arabagurira utuntu ariko iyo bishyitse akubaka ugwiwe ugaca usanga ibintu birahindutse uko yahora azana ibintu mu nzu kwa se na nyina ugasanga siko bikimeze Ari- Alice Hama Alice nta- ugasanga- A- Alice ntaguciriyemwo uracafise ijambo yozana i- nk'ivyo yahora azana kandi mu rundi rugo rushasha aba yubatse nawe akeneye ivyo atanga biteza kugabanuka Oya.
ndibaze ko biteza kugabanuka onye aho onye ategerezwa kugabanya kuko urumva aba ya- yamaze kubaka ugwiwe nawe Mhm, urumva bandanye ntabagitanga nk'ibyo yahora atanga ubwa mbere yego
hanyuma ubugira kabiri naho hariho ah, bari nabukwe b'abantu usanga bameze nabi ugasanga iyo babonye umukazana baramwanka bakamufata nabi bakamuvugira n'ibintu atakoze bakamudendereza ku mugabo wiwe aho ugaca usanga imibereho y'uwo muntu ugasanga irabayeho nabi ahandi naho ugaca usanga umukazana nawe aje ameze nabi cyane mu rugo ugasanga ashitse ajyanisha abantu bari mu rugo dufate mhm bivanye rero n'ukuntu hariho umuntu numvise yabivuze neza mugenzi wanjye ahejeje kuva ngaho onye avuga ati akenshi abantu b'ubu unye basigaye bagenda atanyigisho zo mu rugo bahawe Eh, unyarutse ngo kera unyarutse bazihabwa na bayinasenge Mhm.
ubu naho ugasanga ntabahari mhm ba marene ba marene nabo ngo hari igihe usanga izo nyigisho batazihawe rero bavuga ngo umuntu atanga icyo afise rero nibaza yuko ndiko ndabwira ku ruhande rw'abigeme batarubaka yuko mu gutora marene wawe utegereza kuraba umuntu afise ijambo eh, umuntu nawe atagiye abundabunda afise abamwigishije kugira ngo nawe akwigishe Alice wa- hama ngo wewe uruba- hanura wewe kandi urubatse nabaye nabuko b'abantu alo wewe urubatse
oya eh nturubaka
oya eh.
ubitegura ryari
Nta- eh, navyo ndiko ndabitegura Eh, reka reka duhe akanya Christine ntahe icyifuzo cyawe canke icyumviro cyawe Eh, reka yacyumvise reka reka reka mpanure abahinabuko b'abantu nabo isegonda imwe nyarutsa ego bahinabuko b'abantu nabo bakwiye gufata abakazana babo nk'abana babo kuko deja n'abana babo nyene koko yego murakoze yego me Christine ntahe mugire ico mushikirije yego arakoze nibaza- nta kintu kinini yishikirije yatanze impanuro ariko yavuze ati usanga inabukwe kenshi avuga umukazana nabi burya rero kuvuga nabi umuntu eh, naho yomuvuga uko ameze at- atameze neza biragoye kuko abantu bavuga ko yam- yamuvuze n- neza amuvuze uko ameze mugabo abantu baciye bavuga ko yamuvuze nabi nico gituma eh, umuntu rero abaye nabukwe ba- bakazana turiko turavuga n'abaye bafise imana yo kuba bafise baye nabukwe bogerageza ni ukuri bakimurika bakaraba mu mutima bakaraba bakagerageza gushira hamwe yavuze ati eh, abakazana nabo baza bameze nabi ati hari umukazana aza ameze nabi hari umukazana aza erega yitaje hari nabo numvise bagenda babahanuye bati ugerageze kugira ubane neza n'umugabo ubanze umukure ko abi iwabo ubanze umukure ko eh, nyina Ku- gutyo rero uzoba urwo rugo uzoba umerewe neza urumva izo si impanuro nziza abagenda kubaka nibo bagenda kubaka bazi bati ubu umuntu yampanuye uku mbega yampanuye neza cyangwa yampanuye nabi bamenye gutora ubwatsi n'ururu abo bamarene nabo urumva sinotegeka ngo nako uzotore marene ameze gutyo umugabo yarabivuze ubu ahejeje kuvuga ati nibatora abamarene bashobora gutanga impanuro bazi ibyo bazobabarira erega kandi noneho niyo byanse n'ubwo no muri urwo rugo erega ntuca uja kubwira marene yiga ntuja kurondera pare ubanza kurondera abo nyene mubona mwatasi mukaraba ingene mubitorera umuti naye handi uwo mumarene abo mbora mbonanye abantu bakiri bato barundi kazi kandi nabo nyene bakubwira ko ati izo nyigisho atazo baronse ata n'umuntu yabibabariye none rero urumva byose bagira bati bibwirwa benshi bikumva bene byo ibi turiko turavuga turiko turahanura duhanura abo bayinabukwe baba bafise akagangamuhogo abo bakazana bagira bati twebwe titu- jewe sishobora kubana na mabukwe amenye ko ari nyina ntazomukura ku mwana wiwe uwo mugabo nawe nyene agira ati je ndakunda mama ndakunda n'umugore wanje mugabo mama nawe ndamwumvisha yuko ivyo nahora ndamuha ntavyo nkironka mu gihe navyo nkironka naho nzomuha utwo ashoboye ariko kandi ntagende yinyegeza avuga ngo he ndakwibiye ngo ntubivuge agira ati yandungikanye umukazana wawe yandungikanye niho bica bimera neza erega mugabo ni ukuza ku- tuguma tugororeramwo buke buke ko turi abantu kandi urumva n'ibintu bigoye I- ivyo vyo mu mutwe bavuga ngo uh, ngo urwanko rwaye nawe ko n'umukazana birashobora kuvaho mugabo n'ukuri hariho abo bantu bakiri bato birabagora rwose jewe ndabizi ko bibagora egome eh, abo bakiri bato nabo nyene nibo bariko baravuga yuko ah, abainabukwe n'abadatabukwe nabo ari intambamyi wumviriza ibyo kirezi yavuze n'ivyo arisa ahejeje kuvuga musanzwe mutanga impanuro kuri abo baba bimirije kubaka izabo mbe abavyeyi nkamwe mwebwe nta kuntu mwo kwicara hamwe namwe mukaza murahana impanuro kugira namwe ko bavuga yuko ari mwe muri ntambamyi muri ivyo bibazo
erega biroroshe kuvuga ko ari nta umumu wese erega uri mu ikosa ntumenya hari naho utamenya ko uri mu ikosa erega kandi erega noneho ba- abo bantu uvuga bakuze ba- b'abatama akazi erega urashobora kumugarura uramugarura uramugarura ashaka kuvuga uramwi mu rurimi kandi ukamwereka ko umukunda ntusubire n'ukuza urasubira muri ibyo yavuze ntunabwire n'abantu ko akwanga jewe nama mbona igishika abo bana bukwe bagira iyo bariko bara ba- ku munsi w- w'inkwano bariko bararamukanya n'abakazana hari n'abahora barira none bihinduka gute bihinduka gute ni ukuri benshi baraza kandi baza bagira bati "Bo, reka nze kuramutsa umukazana mugabo jewe sinzi ingene biza kugenda burya rero intango ibi ya mbere uwo mukazana ashitse ashitse uwo mukazana agashika agaca agira ati jewe mabukwe nzomukunda nzomukunda nzomukunda uko bizonda kose bizo- nzomukunda vyokwanka gute kwa mukunda Mm.
vyokwanka gute ko bumvikana nta gushaka bose rero bategerezwa kugira ugushaka kumwe kuko amatati n'ubundi niyo ya- yavyutse atagushaka kuri amatati ntashobora gutorerwa umuti egome Nabine vyose gutana.
egome vyose bivana no kwihanganirana nibutse abariko Yes.
baratwumviriza ko ikiganiro ari muri isanga turiko kuganira ku kibazo gikunze kuba ikibazo mu ngo zisanzwe zibana aho usanga abakazana bukwe bama bari muri rwaserera turiko turarabira rero ico kugwa kugira izo ngorane ziri mu miryango zatumye n'imiryango itari mike mbere itandukana ziveho mutumire ni christine ntahe asanzwe ari i burundi kandi n'umurundikazi afise impano zo gufasha imisore hamwe n'abigeme bari mu myiteguro yo gushinga ingo zabo dufise tele, kuri telefone turafise alexandre alexandre muratwumva
ndabumva e, alexandre irindi zina witwa nde wifuza gushikiriza iki
nitwa nzohabona alexandre nkaba ndi mu butana mu- mu burundi yego girako
halo yego Ego, turakumva je, nagomba gu- gushikiriza kuri icyo kibazo Mhm.
Ah, ico ki- ico kibazo vraiment niko yataha yumva ababyeyi ni- bumva- nibo bivanga muhize mu mu- mu mibereho y'abana kuko abana baba bakiri bato ntavyo baba baramenye hanyuma bigatuma imibano yabo i- i- i- itoroha ni ukuvuga kubera baba bari ari- ari bo bavuga hamwe mu buzima bushyashya bari bakenera ariko ababyeyi baba hafi bakabereka ibigumye ko ari bo ba- ba- biba ariko batanguye mugabo kubera ba- baca bisuka muri yo wa mubano wabo bituma iyo mibano yabo itaba nziza rero mu iterambere birimo kuri bica byanga kuko niho hava no kwahukana umu- umuhungu a- arahukana n'umubyeyi n'umugore wiwe kandi nabo bakabana nyine batumvikana ibyo mu bisanzara none ababyeyi birema yuko bokwitaho abana babo kandi bakanezeza umusaruro baba baba bagiyemo kuko bahinda ubuzima basanzwe barimo mu makosa yego mwe murakoze namwe christine ntahe ababyeyi nimwe mwisuka mu ngorane muri ibyo bibazo mugatera ingorane mu munota umwe
yego cyane ba- birashika bi- bariho bariho ba- ba- ba- ba- bakokeza bariho bakokeza bona akantu na gatoyi akabona umukazana araherekeje umuntu eh, ntabanye ntamenye n'uwo n'ico bapfana agaca ashika abwira umuhungu wawe wa mugore wawe yirirwa mu gahinga hariho abavyeyi babikora mugabo hariho n'abakazana baribo batangura amatati Mm, urakoze turafise diane kuri telefone diane muratwumva
Ego Aloyiza ndabumva eh, diane irindi zina ninde murihe mwifuza gushikiriza iki
Diane Ndonse Aloyize urabizi ko dusanzwe dukorana ngaha wari wambwiye ko iki kiganiro nshobora kugira icyo ndagiterereye yego mwe murakoze reka ubwire ko nk'umujyi w'igisahira
Ego jewe icyo navuga kuri ibi bijyanye n'ingorane amatata akunze kuba hagati mu kazana na nyinabukwe ni uko nibaza yuko burya Aloyize ash- bishobora kuba bifatiye kuri kahise ingene mu kazana yafatwa muri kahise mu muryango agiye kubakamwo Mhm.
ko ahanini eh, byava ukuntu bamufata yuko umengo ni umuntu agiye kugira icyo aterereye bamubona yuko ari umuntu agiye kongereza itunga muri uwo muryango aroyemwo ko agiye kongereza yego itunga mu buryo eh, bw'ubutunzi mu kuwagura eh, eh, i- i- i- imirima mu kurima hama ugasanga nico nyene bigarukira ko nico ba- bamubonamwo eh, n'ikimenyamenya eh, ni uko wasanga hari ibyo abatamuha ngo ngo yigengemwo ugasanga aba mu nzu kwa nyina bukwe n'umugabo we akagaburirwa mu nzu kwa nyina bukwe go- kwa nyina bose bakaguma batetse inkono imwe ivyo rero vyerekana yuko umukenyezi ata eh, eh, uwo mukazana ata- ata kibanza kinini yaba afise muri uwo muryango ubu rero ushobora gusanga hariho abagumye babikurana gutyo n'ubu nicyo gituma ushobora gusanga umukenye- umukazana i- atash- adashobora kwiyumva muri uwo uwo muryango yari- yagiye kubakamwo aho ushobora no gusanga mbere hariho n'ingingo zimwe zimwe zinafatwa ugasanga umu- uwo mukazana ntibamubwiye baramukazi we bakavugana na basaza we hama kumva bamubwiye ati eh erega bwa bundi ibintu bizogenda gutya na gutya hama nawe ati eh si ntavyo narinzi noneho umugabo wawe ntiyakubwiye kandi twara- twa- twarabivuganye Mm, no mu yandi majambo nta ntererano ariko baramumenyesha ivyafunditswe mm.
nta umva umukazana mwengo i- ivyo rero mukazana ntibishobora ntashobora kuvyakira neza kubera yuko ah, aba aza Aba- aba hakunda, yashizwe ku aza ruhande.
yumva ashaka Eh?
aba yashizwe ku ruhande
Ya, aba yashyizwe ku ruhande umva umengo mu byo aterera ah, eh, umengo ntabyo aza guterera cyane aza kunganira ingingo zari zisanzwe ziri muri uwo muryango ibyo rero mukazana ntashobora kubyakira neza niho uca usanga amatata ahereye ko aba ashaka kwiyumva mu bwisanzure nk'abandi bana hasanzwe Mm, nibaze ko ingorane nk'izo zitaragushikira diane ndonse eka Yego.
njyewe ntazi irashikira Imana Eh, ishimwe.
cyane cyane ego, Imana ishimwe.
ndabona baramukazanje bakiri bato ego mu- imana ishimwe christine ntahe gira ico mwishuye
ego eh, ndabyumvise ibyo avuze diane ndonse ndanamuzi kandi ndanamuramukije hanyuma ariko turi ko turavuga ibyo by'amatati hagati ya nyina kuko n'umukazana nababwiye ko tutofatira muri eh, muri wishi nitwo globaliza ni ukuvuga rero yuko niba byaba hariho mu muryango bikimeze uko kera yego byariho ariko imiryango myinshi siko bikimeze ndazi ko atari ko bikimeze nicyo gituma navuze nti bibwirwa benshi bikumva bene byo ku mu- ku neza y'umuryango ku neza y'umuryango ari uwo yinabukwe ari uwo mukazana ni uwo mugabo nyine ari hagati bose bukura kugira ngo amatati ntaboneke muri uwo muryango ari bo ba- ba- ba- ba- ba- ba- ba- bawujejwe umwe wese agakora uko ashoboye kugira ngo uwo ari we wese aku- akure yisanzura uwo munabukwe akagira ati uyu ni umwana wanje yaje muri runo rugo rwanje yaje ku muhungu wanje ni umwana wanje ntegerezwa kumukunda ikitazogenda neza turi abantu tuzokiyaga umukazana gutyo nyine ati ikitazogenda neza tuzokiyaga n'uwo muhungu rero ari hagati ati jewe mama nzogerageza ndamuhanure jewe umugore wanjye nzogerageza ndamuhanure kuko bose ndabakunda ntaho tuzoshirana
murakoze imbere ko twakira uwundi munywanyi reka ndababaze ingorane nk'izo abantu benshi bavuga yuko zaduka mu ngo aho usanga uwo mukazana nyine abana ntari na bukwe mu rugo rumwe aho usanga rero aho bidakomeye cyane ngo naho usanga baba mu ngo zitandukanye umwe akaba muri karitsiye cyangwa kuri agasozi ugasanga babonana rimwe rimwe icyo cyo hari icyo mwohanura mwoshima yuko baba hamwe cyangwa ababishoboye kugira babyirinde babe kubiri
rero bishobotse bishobotse urumva bishobotse ntibubana ariko kandi hariho ababana ntibitera ingorane hariho abantu babana ntibitera ingorane bagasangira bagasangira twose uwo muhungu yasumye umukazana akagira ati e burya mabukwe ntaheruka utu two kujya reka dusangire ko utu tujya ntaduheruka agatuma hatinyuka akirerega ndazi neza nta ngorane bitera ariko kandi nawe yoja kuba kure ari uwo mutima uriho waye nawe uko wo gukorogana cyangwa uwo mukazana wo gukorogana naho bazuba kure na kure bazokorogana kuko ntazokwemera umuhungu azotaha atevye uwo mugore wacu amubwira ati wari kwa wari kwa wari kwa mabukwe watevye urumva biravana n'iyo mitima ndiko ndavuga ndiko ndasaba ndiko ndasaba nshimitse kugira ngo aba n'aba babikora bamenye yuko baba bariko barikoroga baba bariko barikoroga bariko barakoroga umuryango nta n'iterambere rishoboka kuko imitsigo iranze none twebwe ko nababwiye ako karorero ni ukuri kose jewe simbona ibintu ingene bishobora kumera nabi hagati y'abantu bitwa ko bari bamwe mu rugo rumwe abantu bakundana
ikiganiro ni muri sanga reka dusabe mu buhinga bw'ibyuma batumirira amati gatoya
aminimba ndegabako mwarira w'abakobwa si wo mwarira w'abahungu mwarira w'abaraye si wo mwarira w'abagenda mwarira w'abacikiye si wo mwarira w'abako mwarira w'abo ngaha si wo mwarira w'iwadati tubarire tubyumve oya mabukwa arangoye bindeye ku mukingo nanje nkiri mu nkinga minimba ndegabako yewe nahora nkuba abavyeyi bakabishima yewe nahora nkungira uruhimbi rukanihira yewe nahora nkinjika ibibondo radiyo ijwi ry'amerika nyanziriye kuri telefone nyanziriye muratwumva
egome turabumva egome nyanziriye mwifuza gushikiriza iki ubwa mbere mwitwa nde irindi zina
ni nyanziriye roha ok
ego hanyuma rero ku kijyanye n'aha bana bukwe n'abakazana umuntu agerageje umuntu agerageje kuraba usanga kabisa hari ukuntu ababyeyi binjira mu ngo z'abana ari nabyo bituma kenshi ingo usanga zikunze gusambuka hakiri kare cyangwa ugasanga bariko bararyagagurana ariho bagitangura ku bana ibyo rero ikibitera rero hajya biterwa n'uko kenshi nyina w'umuhungu cyangwa mama w'umuhungu aba afite ukuntu yifuza ko umuhungu we yokubaka mu gusaba umuhungu we ko umukobwa cyangwa uwo mukobwa mushyashya aba yagiye muri urwo rugo yoza arakora ibikorwa kwa nabukwe bya buri munsi nko guteka nko kumesura cyangwa no gukubura ugasanga nabukwe ariko aramugeza ibikorwa byose byo mu rugo rwiwe muri icyo gihe rero urumva ko neza ntashobora gufatikanya ingo zibiri araba urugo rwa nabukwe hamwe n'urugo rw'uwo mugabo wiwe kuzitunganya ni muri icyo gihe usanga hariko haravuka ibintu by'imvururu mama akaza akabwira umuhungu we kijyaho mukazana wawe arangaya uwo muhungu nawe yamara kubyumva bivanye n'ukuntu usanga umuhungu nkumbure atameze neza nkumbura afite ukuntu abitegera akavuga ati wowe wunganira mama yabyaye kandi ari we yatumye nawe nshobora kukuronka bigatuma rero umuhungu atangura kwanga umugore wiwe urugo rukamera nabi gutyo rukanduka rukanasambuka kubera iyo mpamvu
Ego mereka novuga ati rero nk'impanuro mvuga ni barabe ukuntu abantu baba mama borekera ingo abo bashasha baba bazikinze bakabahanura mu bintu bigoranye mugabo mu gihe babona ko ubumbura atangorane bakabareka kuza ba- bara- barabononera ingo zabo baki- bakibanira mu mahoro ego mpereka tugaruke kuri madame Christine Ntahe abamama nibo baguma bagarukwa ko ko ari bo batera ingorane namwe eh, bose baratera ingorane mugabo abamama nibo cyane cyane abariko barahamagara kenshi n'urwaruka batarinjira muri ivyo bikorwa vyo kubaka izabo ikintu mwohanura abo bamama baba bif- bakunda umuhungu wabo bakunda kumuhe- bagomba kumuha impanuro ahantu bogeza amakosa bakora badakwiye gusubira gukora n'aya
ego kubo baba babikora jewe naho ndiko ndigira ndiko nda- ndunganira inyigisho ngaho ku- kuri paruwase na paruwase ngagara gusa n'amaparuwase atari make mpora ngenda bakantumira nkagenda kuremesha ivyo biganiro murambwira abo bageni nti murakunda abavyeyi banyu mugabo mu- ntimubakundire ko babinjirira mubakunde mugabo ntimubakundire ko babinjirira ni ukuvuga rero yuko n'abo ba mama wumva urumva ko nabo bose bariko barakura n'abantu bataranubaka ngira nizo bumva ariko kandi si byiza ko babinjirira urugo ruba rwabonetse uwo mu- uwo muhungu aba ya- aba yubatse gwiwe n'uwo mukazana aba afite urugo rwiwe Ni- ni byiza rero yuko bubaka mugabo ntibemerere abo ba- ba- mama wanje abo ba- ba- ba- batamakazi kubinjirira bigenda gute akantu kose kabaye ari umuhungu ntaca yiruka kuvuga ngo we mama byagenze gutya waba mukazana wawe byangere yamereye gutya na gutya oya none haca agira ati noneho ndahumiwe a- a- umwana wanje amerewe nabi kubera ijya asema we mukazana wanje hanyuma uwo mukazana nawe ntaca yidoga ngo we nta rugo najemwo urabona rururu hari n'ababi- hari n'ababituka aba- aba- aba- ari nabo uko bati wibaza yuko uwo muhungu wawe ugasangana amajambo bariko barishurana urumva rero niho nagize nti ni ukuri nama nabibabariye mubakunde ariko ntimubakundire ko babinjirira hari aho bashika hari aho bashika bamenye yuko urugo ni babiri mugabo kandi batigije inyuma na gatoyi umubyeyi batigije inyuma ababyeyi babakunde babaha ibyo bashobora badaramutse babaganire babaganirize kandi habaye ingorane ishika imbere y'uko babija hari inyuma y'i- y'urugo imbere y'uko baja kwitaza babivuga umukazana avuga inabukwe inabukwe avuga umukazana wa muhungu na- n'aho aba ari muto nabahagara nabahamagare abahanure abahanura ati none tugire gutoya none tu- none wa mupaswe wanjye none mpebe mama gose none mama none mpebe umugore wanjye ntibikunda Baje- hab- habe ikiga ega habura ikiyago ingo nyinshi zisambuka kubera habura ikiyago Mm, ntibicara hamwe ngo batorere inyishu ibibazo baba bafise Mm, mm. ubyumvira ku gahinga wowe inabukwe yumva ivyo bavuze ku gahinga mukazana wawe yakuvuze ibi kandi nawe yaba yavuze bi- bitoyi ubivuga waravyungura uwundi bakamara bati unyoko uko yavuze ibi naho ataco aba yavuze canke yavuze ibintu bagaca bungura abantu barungura niko abantu tumeze tugenda turungura ah, he- abantu bake bakunda ibintu bimeze neza ba- naco gituma imbere y'u- imbere Bagira- y'uko i- amatati yo mu rugo aja hanze mubanza mukayicara mukabiyaga mugaca bugufi Mm.
muguca bugufi eh.
Mm. murakoze murakoze ka twakire vedaste vedaste muratwumva muri he vedaste vedaste muratwumva vedaste ntitumuronse kuri telefone sinzi ibigoranye ariko reka mbaze madame christine hari abahungu bakunda abigeme ariko iwabo waba w'umuhungu bakanka uwo mwigeme uwo muhungu akunze uwo mukobwa iwabo bakamwanka abandanye uwo mugambi canka bihebe bizomutera ingorane mu nyuma niya mushikana muri urwo rugo bamaze kwanka uwo mukazana
oya nta na gatoyi ku bwanje umuhungu niwe atora uwo azokubakana nta mubyeyi n'umwe ashobora kuvuga ngo ntuzane uwo mu- uwo mukazana uwo mugore ntitumushaka aho azotubera umukazana boba bishimikije iki ntibikunda ntibikunda kuko arazi ico yamushimye aragico yamushimye abi- abisaba imana imana ika- ika- ikabija imbere hanyuma akamu- akamushyira mu rugo bazoheza bamukunde batamukunze naho nta kundi bazoheza babane mugabo nta muhungu ategereza kuvuga bategereza kwange none bomwangira umwe agasira akazana uwundi bati n'uwo ntitumushaka uwa gatatu gutyo gutyo azoguma yanga kandi nawe aba yamushimye aba ari icyo yamushimye si we bamushyira mu rugo ni bamushyira mu rugo niwe yoheza akamenya icyo umutima umubariye n'imana rero kandi bari kumwe murakoze tomasi kuri telefone muratwumva tomasi muratwumva telefone ziratugoye tomasi muratwumva yego me turafise ibibazo kuri telefone muratubabarira mu twihanganire gatoyi ariko twibutse abadufatiye mu nzira kw'ikiganiro ari muri isanga ku minsi ya gatanu tuvuga ku bakenyezi ubu turiko duca irya nino ku kibazo ca- c'umukazana na inabukwe cama cateye ingorane mu ngo zitari nke zimwe mbere zikanasambuka turi kumwe na christine ntahe n'umufasoni ariko aradufasha guca irya nino kuri ibyo bibazo kugira turabe yuko twotorera inyishu ico kibazo naho ari ikibazo kigoye abantu rero mu mitwe barabyishizemo yuko bidakunda atamubano ushobora muri ivyo muri ico gihe mu- mu- muri iyo mibano y'abake- y'abainabukwe n'aba- na- n'abakazana babo christine ntahe ico kintu twokigira muri rusange ko bidashoboka canke abantu mwababwira iki
yego jewe nakubwiye yuko n'umugani uriho washaka mu twakuze twumva ngo urwankugwa ye nawe uko n'umukazana rwabaye akaramanda ubwo rero mu mitwe birimwo mugabo kandi nakubwiye neza yuko tutofatira mu mu bwinshi bimwe bita globalization mu rurimi rw'igifaransa ngo ntaye nabukwe n'umwe ashobora kumvikana n'umukazana je nakubwiye n'ukuri nakuhaye akarero ka baramukazanje batanava na hamwe bashaka bagwaje inabukwe gushika baribo bamwoza gushika aho bamusiga gushika aho bamwambika gushika n'aho ashengera nibo bagibikira gute je bari banyankiye nuko nja no mu bitaro kurara bati we ntabyo ugishobora nitwe tuzobikora tuzobikorana n'uwo mutoyi wawe akibishobora n'abuzukuru bajyokuru urumva n'abandi bose nzi benshi mugabo ni ukuri hariho abo bigora rwose rwose we nakubwiye ko hariho n'abazana baga- ba- baje babagemurira baca bagira ati twara twara twara umizi iwawe nanjye ndi iwanje ni byinshi cyane abandi bakanka kubashira aba- abana ngo bo- bari n'ubucafu banduza abandi baka hari n'abamwibwira bati byo ibyo uri kuratubarira ati je umunsi umwe je nari mvuye kugura impuzu mawe uko nawe yarashengeye twarahuye n'umu- n'umu- n'umukenyezi arambwira ati ibyo ufise n'ibiki je mvuye kugura ikigoma amabukwe aratwerengana ngo uragura uyu munsi nyoko wuko ngo ariko yewe murarinda ngo jewe ni fanta gutyo nyene ngo umuhungu batazi sindamuha ni ukuri ni kera uwo muntu naramugumanye sinzi ko akiriho sinzi ko numva mugabo byarantangaje cyane ko naciye namubwira nterega shani we muvyeyi nterega nyoko bukwe n'umuvyeyi Wa, ngo ivyo ni ivyawe mugabo urumva bariho bameze uko ariko nubasaba yuko nibironderera imihezagiro ba- baki- bakiriho inabukwe ni umubyeyi yoko bukwe n'umubyeyi wamwige wamwige mu guca uja kubaka wamukenyezi uri mu rugo ufise nyoko bukwe niwe muvyeyi naho uzogira gute niwe muvyeyi urwo rugo jewe mpora ndababwira ndiko ndabigisha ubwo iyo ufise imyaka mirongo ibiri n'itanu mirongo itatu mirongo itatu n'itanu uzogira imyaka mirongo umunani ariho uri mirongo umunani n'itanu irenga none wumva wowe warahevye hariya muhira ego ugiye ugiye uri muto uzoharonkera abana buzukuru n'abuzukuruza none uwo muntu ico kubuza kumukunda ni iki basi bikunanire wagerageje ko wumva bavuga bati ni- nabo batamakazi bi- bi- bi- bisuka mu- mu ngo za- za- za- za- z'abahungu babo basigerageza impano basigerageza wowe ku mutima wabwira uti burya nari naragerageje umugabo nturinde uhagarara upfa n'umugabo wawe murara muhagaze kubera inyifata itari nziza kubera urwango ushaka kwerekanya ko bukwe kandi ari we yari umubyeyi wawe egome hari tura n'ababana mu nzu bakumvikana aroyize mu egome nzu imwe Mm.
yego Ego urakoze hariho ubutumwa turiko turabona kuri Facebook hari uwanditse avuga ati Mabukwe arakunda kuvuga ngo ndakumbuye cyane umuhungu wanje aravuga ukuntu we n'umuhungu wiwe bari bakundanye rwose ngo ibyo bigaca bituma niyagiriza kubona narubakanye nawe kuko bitera mabukwe uwo mubabaro uyu yitwa Natasha niwe yabivuze U- ico cyo kivuga kwiki
yanditse ngo ndakumbuye umuhungu wanjye yegome
none iyo nta kosa ririmwo Yo- yo- nawe nawe uwo muntu natasha nawe yoca inkoni ngufi ngira ngo tutaciye tu- tu- dufata ngo twiyumvire ibyo uwo mu uwo mu uwo mu natasha yoba uwo mu ka- uwo munya- nyinabukwe aba yiyumvira ngira ntaba ashatse kumwangi kum- kumwereka ko kumwereka ko atamu- atamwiyumvira nawe atagize ati niyumvira umuhungu wanje gusa we wa mukazana wanje urambabarira sindakwiyumvira aho n'ukuri nta kosa twoshira kuri uwo mutama akaza avuga ati ndakumbuye umuhungu wanje erega umwana uramukumbura none wubwira ngo tumukumbuye mugabo azi kwandika ego yomari ati erega mwana wanje nawe wa mukazana wanje ndagukumbuye mugabo avuze ati ndakumbuye umuhungu wanje none nta kosa ririmo ntuzi gukumbura umuhungu wiwe Mm, n'urukundo hagati y'umwana n'umuvyeyi none yoreka kumukumbura ahubwo agize n'imana akamwandikira ati ndagukumbuye ni byiza aba ariko aramwiyumvira acamwiyumvirana n'abiwe bose abo bari kumwe Mm.
Eh, egome turabona mu buhinga bw'ivyuma telefone zisa ni- ziriko zirakunda niyo saba kuri telefone muratwumva
yego ndabumva egome tubasabe mugire ico muvuze mwitwa nde irindi zina
nitwa niyonsaba corneille Mhm.
Eh, nagomba nse n'ushima nshimira uwo muvyeyi ego aba yiyumviye kugira ibyagiro nk'iki ku- nk'iki ku bibondo tuba tukiri bato Mm.
nibaza ko ibirago nk'iyo bitangura kuva kera tuba dufise koko ingo zimeze neza igihugu kikaba bitunganye kuko ikirago nyamukuru gitangurira mu rugo Mm.
ariko nagomba ndamubaze gato Mhm.
ni igiki boba bariko barakora cyangwa yiyumvira gutanguza muri iki gihe cya none mu ngo n'imiryango kugira ngo uwo muco mwiza ariko arerekana utsimbatare cyane murakoze egome ndetse kubikorera kuri iryo shengera sengera ko gusa ntiyifuza yuko yokwiragira mu gihugu cyose uwo mugambi mwiza nk'uko muri ko murawushima awukorere mu bice bitandukanye by'igihugu kugira bifashe abatari bake christine nda ntahe
ego Yego cyane.
eh, arakoze koroneye kudushimira urumva ko ego navuze ko eh, kuri paruwasi sinijana narabisabye ubwa mbere mugabo kandi sindi jenyene hariho abigisha ijambo ry'imana hariho abigisha ibi je narababwiye ko ijambo ry'imana sindari sinarinonosoye na- nasabye guterera mu byo nshobora ubwo rero ngenda ari uko bampamagaye hariho amaparuwasi rero menshi maze gushika kuri hagati mu gihugu rero hoho singenda bampa abo oye eh, bagira bubake bampa abavyeyi abavyeyi rero nivyo ndababarira abavyeyi nivyo ndababarira eh, ha paruwase y'iwacu barigeze kuntera iteka kandi yo kuremesha ibiganiro eh, ku ipasika ku mapasika aho rero haba hariho abantu benshi abatama abatamakazi abubatse iyo ivyo nivyo ndababarira mugabo gukwira igihugu cose sinshobora kugenda ntaziyonja ntitumi- sinitumira ni ukuri barampamagara kandi nkabanguka kandi nkagira nti hariho ikintu gitoyi gishobora guhinduka naho hogira umwe abyumva canke babiri baraheza bakazohindura ingendo gutyo gutyo gutyo gutyo ni- um- bi- bigaheza kumbure bikazokwira hatari hake ariko birakenewe rwose rwose ko inabukwe umukazana yumva yuko ni umwana na nyina aho bazoshirana uwo muhungu nabo bareke kuguma bamumena umutwe ko arabura aho atamba aravuga ingene ahagarara ari hagati y'abantu akunda aha- aba hagati y'abantu akunda baba bariko baramuzungagiza nawe inguvu ziratinda zikamuherako zikamuherako agahaja agahava afata inyifato itariyo ibabaza nyina cyangwa ibabaza umukenyezi kandi ntawashobora guta ntata nyina yaramwibarutse kandi ntata umugore ko yaramushimye niho mvuga nivyo je mvuga egome tumenyereye kumva ndetse na twebwe twarubatse izacu iyo turi mu manza z'ubugeni imiryango ibiri bariko barahanahana amajambo bakavuga ati uyu muryango ubaye umwe ntitukiri imiryango ibiri murabi wacu namwe murabi wacu kumva izo ngorane zica ziza abo bantu ntibagaruke kongera kwicara hamwe nk'uko babivuze mu majambo icyo bahanura ni gike
birababaza nyine ucumanga byari ibintu by'ibi- by'ibirori by'ibirori ariko kandi ikibabaza ni uko bareka guhamagara iyo miryango mugabo ukajya usanga abo hanze atanico babya- babiraba ko barabizi kuko iyo ishavu rimaze kuza umwe wese agenda avuga uwundi avuga uwundi avuga uwundi mugahava muca mu ibarabara byose bibanditswe ko ngaha ari aha- am- muhanga hariya muri rujya rugo kwa ntaka nta kigenda ariko je nama navuze imbere mbere y'uko n'iyo miryango ibiri ikorana nibace bugufi bakindi ishavu bicarane byanse baraba umuntu wo- w'uruhande aza bahanure byanse baje muri uwo muryango urumva ibyo kuja ahandi byo byose navyiza murakoze turafi- bamenye ko ego cyane urugo n'urwa emwe M- urwo rugo uwo mutamakazi ada- ada- adashengeye hajya none je nama nababwiye mbe we wamwigeme wowe uragiye imana yagutumye hajya ugiye kuba umukazana wahajya kubera ko hatagiye uwundi ni kubera imana yizeye ko hari ikintu uzohamarira none ugiye kuhamarira urwanko urwanko ntaco rumaze urwanko ntigubaka Ego.
urukundo niko rwubaka Ego.
nimugire urukundo rero Yego mbere reka twakire ndayisenga ndetse ni nawe ashobora kuba n'uwa nyuma ndayisenga tuguhaye umunota umwe
yego murakoze cyane
nyarutsa
namwe kubaramutsa burya nash- nash- ntiganiro mwagize byinshi byabutswe ariko akantu nashaka kubaza gatoyi Ah, mbaza Christine ntaheti mbe ni kubera iki burya umukazana mu ndero y'ikirundi akunda kwita inabukwe mama murakoze cyane Ego me reka tumusaba kwishyura n'ingoga none si mama ubwo hari ikibazo kiri mu ngaho ega ni mama none none ntaba yagiye ku ku ku aba- niwe niwe mubereye umubyeyi yinjiye mu rugo rurimo umubyeyi mama ni ni icubahiro aramuhaye icubahiro mama ni ni izina rigerekana urukundo mama uramukunda mama uramwubaha mama uramufasha ni mama nyene nta wundi ni mama wumva yomu- yomwita nde urakoze Ego me reka ndakubaza iki kibazo ufise impano yo guhanura abo bakiri bato uravye abo umaze guhanura bubatse ingo ubona umwimbu w'ingo zabo umeze gute
jewe mbona ari mwiza kuko ntanabonze erega erega jewe mugenda kuri paruwasi bampamagaye mugabo ingene nabimenya hari aho ngenda nko mu mabiho a- ahantu ukaza mvuga eh wewe waranyigishije Mm, nti- ntiwewe nshinda kuko baba ari benshi baba bari kumwe n'aba- ba- ba- ba- aba bubakana nyine baba bicaranye sindabamenye eh ukaza usanga ndiko ndagenda mu ibarabara umudugu urahagaze meri tuguhere isi ntijewe sinabamenye eh waratwigishije nti none hari cyane none hari akamaro byamaze ubu ni ukuvuga ni ashamo n'igitangaza ngo bijya bintu watwigije by'ikiyago mu ngo no mu miryango ngo ni ukuri warakoze ibi byo rero ndabironka n'amatelefone nkayaronka kandi hari n'aho n'abandi baza ku- bakambarira bati duha umwanya tuyage nta byama byera de hariho abaza ngaha muhira ce tugahwanira ahantu tugasura tukayaga gasura nkabahanura ariko byinshi je ndahura n'abantu bambwira ntakibibuka na gatoyi hari n'abanzanira abana ngo bari barutse ngo narabigishije ntari ndabazi umwimbu rero warabaye mwiza ndabishimira imana urakoze akajambo ka nyuma imbere yuko turangiza ikiganiro madame Christine ntahe
nibashira imbere urukundo bashira imbere ikiyago bace bugufi barabe ikibahuza bose bunguke kumwe ntihagire uwunguka wundi ngo atsindwe ntihagire utsindwa ngo yunguke bunguke kimwe babe mu rukundo babe mu kanyamuneza babe mu kubahana kuko ni bamwe ni inabukwe ni umukazana ni urugo rumwe ntaho bazoshirana bategerezwa kubana niko imana iba yarabyanditse kandi urakoze madame Christine ntahe ku ijwi rya amerika turagushimiye
oya mwakoze kumpamagara mwakoze reka dushimire n'abagize akanya kugira intererano batanze muri iki kiganiro tubashimire mwese ikiganiro twateguye muri aka kanya ibyiyumviro ni byinshi ibibazo ni byinshi ibyifuzo ni byinshi ariko umwanya n'umwanya ibiganiro bica ku ijwi rya amerika birabandanya mwari kumwe na aloyizi bwirimana kuri mikoro inosa kimenyi niwe yariko aradutunganiriza mu buhinga bw'ivyuma ndabasezeye ndabifuriza umunsi wa gatanu mwiza iwanyu mu ngo zanyu ndetse ndabifuriza n'ingo zitekanye mu mahoro z'iterambere n'igihugu kikabonera n'iterambere nyakuri radiyo ijwi ry'amerika ibiganiro birabandanya bavuze ngo uba mfumbije abatwengagura bazotse bavuze ngo nifumbasi abasesagura bazotse